muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika rirabandanya ibiganiro byayo eh, byo kuri iyi saha aho muri kumwe nanje fide niyo ngabo
twebwe ikintu twohanura twari kurabira ibyo byabo bagize twamara kumva uwo byegukira cyangwa bitegukira hanyuma tugakwiragira ukuntu twosakisha ibyo bigwanisho mu mitumba kuko nabibonye ko hano bihari kuko byaraye byigaragaje uwo ni umupfasoni nyabenda carolina yatowe mu kibanza cya kane mu kurongora umutumba wa kagege muri komine busoni mu ntara ya kirundo inyuma ya grenade yakomerekeje abantu batatu iyi nkuru turayigarukako radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru eh, tubafitiye abantu batatu harimwo umusirikare yari mu karuhuko nibo baraye bakomerekejwe na grenade yari ayitewe ku mutumba wa kagege muri komine busoni mu ntara ya kirundo mu burundi abo baraye bakomeretse bavuga ko batashoboye kumenya uwateye grenade ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze ku gasoko ka nyarunazi ahahurira imitumba ya muramba muri komine kirundo na kagege muri komine busoni niho haraye hatewe grenade yatewe neza na neza ku ruhande rwa komine busoni nko ku metero zitanu uvuye mu ibarabara rya kaburimbo rigana mu gihugu cy'u rwanda ari naryo rigabura ayo makomine abiri ya kirundo na busoni uwo munyagihugu ari muri batatu bakomerekejwe n'ico kigwanisho gicira umuriro arigana uko vyagenze hari nka saa moya nugaye eh, kuri farumasi kugira ndindire umuntu yaragiye kurangura imiti hanyuma nsohoze gatoya nca duhura n'uwo musirikare n'uwundi mwarimu baca barambwira no ko wugaye toya ndasubira inyuma ndahe imiti ngo dufise umwana agwaye ngusubire inyuma wuguru duhe imiti hanyuma jisite barimo barabimbwira amaze kubimbwira aca twumva ikintu gituritse gituritse umwe wese aca yiruka twari kumwe n'abandi bahungu b'abanyeshuri umunsi ntitwamenye ko twakomeretse twagiye kubimenya mu nyuma hanyuma haciye nk'iminota mikeyi sinzi abantu batelefone komiseri taturaza dusanga twa- twakomeretse bamwe ku ntoki abandi ku maguru komiseri aca aratuzana ngaha kwa muganga uwo musirikare ari mu karuhuko nawe nyine ari mu bakomeretse avuga ko bigoye kumenya neza na neza uwo abateye iyo grenade barondera sinavuga hagati ya twebwe umuntu baba bararondera icyo nzi umukozi w'imana twari turi kumwe jesa ndi umukirisi wiwe nta ngorane ndavuga ngo hariho umuntu twari dufitaniye ikintu na kimwe dupfa uko byaba byagenze mugabo biboneka neza yuko wayiduteye we yayiduteye atubona kuko hari ahantu hari inzira irengana ntabwo hari hamenyereye yuko abantu bahicara Tuba turashima imana ko yatuzigama ibisigaye nabyo nta birebire tuvuga ngo wayiduteye nuko bigaragara ko yayiduteye nyine atubona twebwe icyo dusaba inzego z'umutekano baza nk'uko zisanzwe zikora ko zizogerageza kugira amatohoza bakamenya ibyo ari byo bivanye n'uko biboneka yuko ari ikintu gishobora gu- n'aho byadushikira bishobora gushikira n'abandi kugira barabe ukuntu babizibira kuri ako gasoko nyene ka nyarunazi ku ruhande rwa komine kirundo uwitwa niyongabo ezekiel yaheruka gukomeretswa na grenade yatewe mu nzu iwe n'abantu batamenyekanye mu gihe muri ako gace ibigwanisho bicira umuriro biriko biriha inkumbi muri ino minsi abanyagihugu baho basaba ko hokoreshwa vya vyuma karuhariwe bivugwa mu gisagara ca bujumbura mu gusaka ibigwanisho tibona nabi nyene eh, magena ari gumaturika nyene umutekano urumva umva uba ukwiye nyene yego umutekano ntuba ukwiye urumva ami- ibintu biguma biturika nyene ni ugufatiza inkozi z'ikibi nyene zibigira bakazirondera bakajya mu matohoza bakazifata hama umutekano uraboneye twe tuba ngabo tubona ngo badutera ubwoba ahubwo bamwe bafise ibikoresho karuhari barakwiye kuza gusopa ngaha muri nyarunazi bakaradira bigwanisho biza bibi ko ndavyumva na ibujumba te hariho ivyuma bisaka ibindi hakwiye kuza abo bantu nyene bazi ba- bazana ivyuma bisaka ibindi bakaraba ukuntu ivyo bigwanisho vyirirwa bibaturika ngaha kuri santere ya nyarunazi umuntu afise umuryango ungana nk'uko bagiturikirije ngaha none ubona atagize ubwoba afise nk'utu twana ubona yo twirukankana gute twarondeye musitani wa komine busoni kugira agire ico abivuzeko yabwiye ijwi rya amerika ko atabikurikiranye kuko amaze iminsi i bujumbura mu rugendo rw'akazi tumaze gushika ku mutumba wa kagege twarondeye umukuru w'umutumba nawe nyine ntitwashoboye kumuronka kuko yari afatiriwe n'ibikorwa vy'inama ariko twashoboye kuronka uwatowe ku mwanya wa kane mu kurongora umutumba wa kagege uwo mukenyezi nyabenda carolina avuga ko gusaka ibigwanisho ari nkenerwa ku mutumba wa kagege no muri ako gace k'isoko ya nyarunazi twebwe ikintu twohanura twari kurabira ibyo byabo bagize twamara kumva uwo byegukira cyangwa bitegukira hanyuma tugakwiragira ukuntu twosakisha ibyo bigwanisho mu mitumba kuko nabibonye ko hano bihari kuko byaraye byigaragaje opepede jacques nije imbere arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kuba bufatiye ku matati mu miryango amatati ashobora kuba afise imizi mu ndiyane z'amatongo abantu babiri bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza muri bo harimo ezekiel niyo ngabo yaheruka gukomeretswa na gerenade yatewe iwe n'abantu batamenyekanye haraciye ukwezi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc turagushimiye jean bosco kuri iyo nkuru ihuriro ry'ababuze ababo n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mu burundi basaba inama nshingamateka na nkenguzamateka by'i burundi kwemeza mu mategeko ko ubwicanyi bwakorewe abahutu ariho nyabwoko basaba leta nayo kuba, kubaha ikibanza cyo kubakamwo icyibutso ku rwego rw'igihugu uh, c'ababo ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza
turakwinginga imana yacu ngo tuyobore uwo mukenyezi ariko asenga yinginga imana kugira ngo ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri ntibuzosubire mu burundi kandi ko kwibuka ibyabaye yoba inkingi yo kuvavanura n'ubwicanyi ubwo bwicanyi rero naho hari abagikekeranya ko ariho nyabwoko abagize ihuriro ry'ababuze ababo uwo mwaka n'abakozwe ko n'ubwo bwicanyi bemeza ko ariho nyabwoko Frederic Nzeyimana arongoye iryo huriro ku rwego mpuzamahanga arasigura ibituma bitatu bisunga mu kubivuga ikimenyetso ca mbere ni ingene umuntu apangapanga akarondera aramazina akamenya n'ingene azobikora mu gifaransa planification ikimenyetso ca kabiri ni abaza kwica abatora afatiye kuyihe kritere iyo kritere yoba iy'ubwoko canke iy'amadini hama ica gatatu ni uburyo aza gukoresha kugira ngo abo nyene yapangapanze kwica bose bapfe ategezwa kuba ari leta ikoresha uburyo n'inzego zose za leta ifise kugira ngo ako kazi kukwica abantu gahe kugira abo bantu bose ushobore kubasanga mu ishuri abandi mu bitaro abandi bariko bararima bose ubahonye gushika ku nusu y'umuriyoni bamwe bagatwarwa n'abasirikare abandi bagatwarwa n'abakuru babo abadiregiteri babo bo mu biro tugasanga ubu icyo bahuriye ko bose barabahutu ibyo nivyo bituma dufise bitwemeza atankeka yuko mu mwaka wa mirongo irindwi na kabiri habaye ihonyabwoko ry'abahutu kandi itezwa kwitwa uko nyene iryo huriro risaba ubutegetsi kwemeza ku mugaragaro iryo honyabwoko François Xavier Nsabimana atwara iryo huriro mu karere turasavye inama nshingamateka na nkenguzamateka yemeze icesi ko ubwicanyi bwagiriwe abahutu mu mirongo irindwi na kabiri ari ihonyabwoko mbere kuri iyi tariki yo kuwa mirongo ibiri n'icenda ndamukiriza habe ikonje tuze twame twibuka twongere twame twunamira abo igihugu cabuze kitanse ukubera ubube gito bw'indongozi zari zirongoye igihugu cacu mu mirongo irindwi na kabiri turasabye leta ko yotworohereza mu kuturonsa aho twubaka icibutso ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara turasabye ubutungane ko bwotohoza bugakurikirana abagize uruhara muri iryo honyabwoko Frederic Nzeyimana yibutsa ko kwibuka ababo atari kuzura kaboze nkuko hari abavyibaza ubu bambwiye ko n'umuhutu umuvyeyi ko yishe ko ari umuhutu nta rindi zina mfise ryo gusigura icishe umuvyeyi wanje agaca haboneka nuko n'ubu wundi yamubuze mugenzi wanyu nawe nyene avuga ko uwiwabo nawe nyene bamwishe kubera ari umuhutu babanta ibihumbi amajana atanu bose bavuga ko bapfuye ari ab'ingozi ari ab'igitega ari abo mu cibitoke ari abo mu rumonga ari ab'imakamba bosi ubajije abiwabo bakubwira ko bamutwaye kubera yari umuhoto naho ndumva muri abo bose bavuga ko babuze abantu umututsi aza ngo akirize urutoki avuga ati naje hariho abantu bapfuye mirongo irindwi na kabiri twe turabipfuza ko baza abantu bose harimo n'abatutsi boba bara buze abantu mu buryo bwatwaye ababyeyi bacu bategezwa kuza turi kumwe kubera no kuvuga nawe nyine ntararinganirizwa ku buryo bw'ubutungane tukaza gusabira hamwe nkeneye ubutungane nkaba n'umuhutu umututsi akaba akeneye ubutungane akaba ari umututsi twategezwa kuja hamwe tukaja kubariza hamwe twese abashinzwe ubutungane anasaba abantu kureka gufatira mu kivunga ariko umuntu wese agakurikiranwa ku caha yakoze ku giti ciwe ngaha muri iki gihugu hariho abantu bisha abantu atana kimwe arabazwa kandi aho mperere hariya muri Amerika bakubwira hakaba ari umuntu yica amaze kwica uwa mbere ntihagire ico mugira ni ngombwa ngo azohave yica n'uwundi kuko nivyo azi gukora tube dukeneye kubanza kumenya ukuri n'ukumenya uwakwiciye kuko nivyo turakivuga sinshobora gufata umuvyeyi wanje ngo ndamwagirize ubwoko bwose bw'abatutsi ntibishoboka ko abantu batwishe baba bishwe n'abatutsi bose ababishe barafise amazina bategerezwa kubadoma ku rutoki bakabanza bakabazwa n'umujiji akavyemera bikamwagira ko nta kamaro ko kubeshira umuntu bwa mbere ugomba nyene ugomba kumenya ukuri ngiye ngo na- n'abatutsi bamwishe nguma mfise ico kibazo cyo kumenya mugabo mu batutsi ninde kuko turazi ko abantu ntibishwa n'ubwoko bishwa n'umuntu afise izina abaye ari umututsi mwana ndamugomba izina cyo kimwe n'iwabo bari abatutsi biciwe n'abahutu kumubwira ngo n'abahutu bose bamwishe ntibishoboka nta bahutu bose baza kwica abantu abahutu bose cyo kimwe n'abatutsi si abicanyi abicanyi ni abicanyi nyene amatohoza yakozwe yerekana ko abahutu bashika ibihumbi amajana atanu bishwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri umwaka wakurikiye muri yoni barakoze amatohoza ariko gushika ubu ntibaremeza ubwicanyi bwakorewe abahutu ko ari ihonyabwoko ihuriro ry'ababuze ababo basaba oni kwemeza iryo honyabwoko nk'irya mbere ryabaye mu karere k'ubuseruko bwa afurika imbere y'uko haza iryabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane abahurikiye mu ihuriro ry'ababuze bemeza ko hari ibibanza igihumbi bihambwemwo icarimwe abantu benshi fose commune vyimbwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri muri iki gihe mu burundi abategetsi batari bake harimo umukuru w'inama nshingamateka na perezida nkurunziza ubwiwe n'imfuvyi z'ubwicanyi bw'ico gihe ibirori nyezina vyo kwibuka abahutu bagandaguwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bizoba kuri uyu wa gatanu turetse mu burundi bizotunganywa kandi muri kanada no mu bufaransa ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka mirongo ine n'ine ivyo birori bitunganijwe muri ubu buryo eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe baradutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi ni ikihe kitagenze neza ku buryo abarundi bategereza gusubira mu biganiro kandi iyarusha insiguro na faustin ndikumana umuyobozi wa parsem ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama parole et action pour le reve de conscience et revolution de mentalité atangura asobanura inkomoko y'amatati nk'uko amasezerano y'arusha abisobanura kuri mikoro na mugenzi wacu eh, thomas kamirinde muri icyo gice gis- kigabane cya mbere baravuga neza ko inkomoko y'amatati y'uburundi eh, ubwa mbere ko ari amatati ya politiki mugabo yafatira ku by'amoko baca basanga rero muri kahise hari harabaye ikumirana ry'abana bariya rica rituma rero iryo kumirana abamoko mu rundi yinubana hama bikaba biriko biratera intambara zidashira bamwe biyumvira ngo bohonya abandi abandi bagira ubwoba ngo bohona hanyuma ugaca usanga rero kuva ico gihe kubera abantu bandi batari bwaganire hakama uwo mwikekano wamaho wo gukumira no kugira uravye kuva uburundi bwikukiye ibyagiye birashika eh, itandatu na gatanu irindwi na kabiri mirongo umunani n'umunani mirongo icenda na rimwe na mirongo icenda na gatatu na- ni- ni- ni- n'ahandi aho rero niho baca bana ati ibyo ari byo byose ingorane y'uburundi naho ihagaze nyamukuru ngerageje kubivuga mu magambo make nk'uko mubivuze nibyo koko baravuga ko icya mbere indyane zihagaze cyane cyane ku bya politiki zikaba zishingiye ku ruhara rukomeye cyane ku moko izo nizo zikomeye cyane cyane icya kabiri imishamirano ifatiye ku bibanza mu ntwaro z'igihugu kugira Intwaro bashikire eh, kugira bashikire ubutegetsi canke bagumane ivyo vyicaro canke babitsimbataremwo none se nk'ubu ngubu abantu bashaka kugera ku butegetsi byaragarutse kugira ngo aba- noneho abarundi bagombe gusubira mu- mu- mu biganiro urumva muri ico gihe batinze baravuga bati burya rero naho bifatira ku moko canke nyene no kuri ivyo bya politike baratinze baravuga ati hariho n'ikindi ki- kizana intambara mu gihugu c'ubuno ngaha mu burundi intwari ibereye muri rusange kuko n'umuntu arashobora kuba ari muri ubu bwoko ariko ara- ariko ariko ara- ara- ara- ara- ara- arakoresha ubutegetsi ugasanga arahoteye n'abo basangiye ubwoko cyangwa basangiye n'intara cyane baca basanga intwari ibereye muri rusangi ingene ibidagateye akazina muntu bigenda ingene abantu bashobora kubisikanya ku butegetsi baca basanga n'ibyo byose birafise uruhara na cyane cyane ko baca bavuga bati ni uko rero mu kugira bigende neza yuko niho bazanye bijya bintu bya demokarasi bavuga ati twifuza yuko eh, uko bigenda kose na bijya by'amamanza niho baza batanga bati bizo- bizotangura iki gihe bishikira iki gihe kugira noneho abarundi bagenda baza batangira ubutegetsi eh, ku rugero rurerure umwanya uzoba ukurikira inyuma y'isinywa ry'ayo masezerano faustin ndikumana mu magambo make cyane mwebwe mubona ari iki kitagenze neza muri ayo masezerano ikitagenze neza ubwa mbere mu masezerano kuva gisinywa urabona niyo yategeza kuzana amahoro mu burundi kuko turetse eh, ivyo waru- u- ivyo twegereje kuvuga hari ibintu vy'ingirakamaro mu masezerano yari yavyaye ni ibiwumva eh, vy'igabangana ry'ubutegetsi hagati y'amoko abakenyezi i- i- vyari vyahejeje gutomogwa baragenda barasori- baratunganya ivyerekeye igisirikare c'uburundi ngene bizogenda ibibazo vy'intwaro navuze ndavuga leta y'uburundi n'amashingamateka ingene sena bizogenda ingene mu ntwaro rya administration bizogenda igisirikare c'uburundi ingene kitegereza gucangwa bakacivamwo bose niho hati ndahaza na zirya na zirya ne- ne- ne- n'urya mugwi mwumva ngo w'ukuri no kurekuriranira urya wose ufatira ku masezerano y'arusha bijya wumva ibintu vyi- bijya mwumva ivyama eh, by'umugwi ujejwe ivy'amatongo eh, ingene yari byari byarateye ingorane muri kahise ingene bazobisubiramwo kugira abarenganye abarenganijwe barenganwe ivyo byose byafatira kuri ayo masezerano y'arusha ariko rero mu nyuma eh, mu nyuma rero twari kubona yuko ayo masezerano abantu batayigishije ngo bamenye ikirimo ni ukuvuga abanyagihugu abanyagihugu ntibigeze bayamenya icyo bita appropriation citoyenne nta Mm.
leta yigeze ivuga ati reka tubwire abanyagihugu aya masezerano icyo agamije uru- i- i- i- iciza azaniye abarundi icyo umaze kubashikanako n'ingene boyashigikira n'ingene boyiyumvamwo n'agateka azaniye igihugu ivyo rero ntivyigeze biba abantu bagumye gutyo bumva ngo hari amasezerano yasinywe mugaguma mu bipapuro hejuru ikindi ca kabiri Mhm.
kimwe bita amamekanisme do suivi nyene aja mu ngiro nico nyene nticagiye mbere akijaho hari ico bita umugwi wari kujaho ukuraba ingene azaraja mu ngiro ukazokama waratanze ivyiyumviro vy'ingene bazoza baraba bati mbega amasezerano ariko araja mu ngiro hariho n'ikintu bita kuza baraba yuko eh, boge baraba yuko interpretation ni ukuvuga ibiri muri ayo ma- muri ayo masezerano ingene vyanditse hanyuma rero urabona ni ni ni ni n'irya tariki twayasinyiye ko iyo ibaye usanga i- i- igenda gutya abantu bakibuka ati hari ikintu abarundi basezeranye hanyuma ugasanga nta n'umunsi uhari wo kwibuka ati amasezerano yarusha ariya i- twayasinyiye twayasinyiye iyi iyi- iyi tariki tugume tuyibuka ndetse ugasanga n'abajya ba mediateri bajya ba mandera badufashije nabo nyine ugasanga nta nta- nta- nta- nta kibukiro tugifise or mu bindi bihugu nk'ikintu nk'ico ni ikintu abanyagihugu bagumbatira bakavuga ati ko twari twaragira n'ingorane ubu tukaba tumaze gushika ahantu turonka intumbero yo gusubiza hamwe nico gituma dutegereza kubaka ibimenyetso tukigisha urwaruka urwaruka rukamenya ruti mbega amahoro mu Burundi yagarutse kubera iki Mhm.
yagarutse bigenze gute kugira turonka agahengwe bakayiyumvamo niho rero byace bituma rero ibyo byose byo kugira hagize agahaze kabaye eh, baca ba- ba- haba uruhagarara bari Mhm.
gusanga rero bihejeje bikagabanuka urumva ari amasezerano ingaha anya abantu batayazi cyane ngo bayiyumvemo ngo bamenye Mhm, iki yarimo bica biba ingorane duhamagare noneho ntaganwa ntaganwa wiriwe mwiriwe neza ikibazo cyawe Eh, ikibazo canje Eh, nagira banse ndamutse mutumire yego arakumva yego Faustin ndamukurikirana cane amategeko yaba amasezerano yarusha ababikora- ababisoma tukavyumviriza Mm.
nashaka kumubaza rero ibikurikira ko amategeko amasezerano yarusha yaseranguye neza yasomye bihagije wasaka n'ibyiza shingiro nagira mbaze abashatse gutembagaza ubutegetsi boba bisunze ingingo ya kangahe mu masezerano yarusha ye hanyuma Yego.
gatoya aha nibaza ko iyo habaye ikosa umuntu agakora uba akoze ikosa ubundi agakora irindi Mm.
ibyo byose nibaza ko eh, ntumva inteko bidasobanutse neza niyo hariho amasentare ah, bibaza ko bari gucamwo kugira ngo ibibazo byabo bijye mu mu buryo uravuga bariya bashatse gutembagaza se ubutegetsi ego rero nashaka kumenya ko mu byigwa shingiro biba birimwo n'uko biri mu masezerano yarusha y'uko hagize ikitagenda neza bashobora kwihagira ubutegetsi bakabufata uko bashatse nicyo nashaka kubaza umutumire ye arakumva kandi faustin hita umusubiza urumva bwa mbere hoho mu masezerano yarushaho ubwo nyene yari amasezerano aje gutorera inyishu ya bene ibyo byo gufata ubutegetsi ku nguvu kuko amasezerano yarusha yashigikira demokarasi isesuye kandi ikingira bose ikingira inyungu za bose ihagaze mu kubisikana ku butegetsi mu bintu byose eh, by'ubuzima bw'igihugu no mu gusangira iby'igihugu Eh, urumva ari amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro ntibishobora kuza bishigikira ababifatira ubutegetsi ku nguvu ahubwo icyo umuntu avuga avuga ati iyo ibyo bibaye abantu baravuga bati gufata ubutegetsi ku nguvu biba biciye mu mategeko kandi birumvikana abantu baza gusubira kwiyumvira bati mbega none ko twari twaba ari abantu bane bari basinyira amasezerano ni igiki cyatumye ngo basubiye mu ngendo za kera zotuma ibyo biba bagaheza rero bagaca aba- aba- abantu ba- basesanura bakaraba bati mbega hari ikintu kitari ko kirubahiriza ku buryo tubona ya ngendo isa n'igomba kugaruka mu bisanzwe nico nico umuntu aca ahagarara ko nayo amasezerano yarusha ntaganamubwiye ntashobora gushigikira gufata ubutegetsi ku nguvu canke ibwirizwa shingiro ngo ryandike ngo abantu bafite ubutegetsi ku nguvu ahano ahubwo baza kuraba igituma ingendo nk'iba yagarutse igihe nabo ariko na- nabo ba- bafashe ubutegetsi ba- ba- baba bashatse gufata ubutegetsi ku nguvu bumva bavuga ngo bashaka gusigarukira amasezerano yarusha muri ico gihe ucuvuga uti "Eh, none bigenze gute Mm.
amasezerano yatiriganye yagize gute ahanini nico je mbona kiba gihambaye mugabo amasezerano yarusha ubwayo yaje gutorera inyishu nyene ingorane zo gufata ubutegetsi ku nguvu naco gituma inzego z'umutekano zari zasubiwemwo naco gituma ivyerekeye igipolisi nyene bikora hose amasezerano yarusha arabivuga Mm.
naco gituma uyu- mu vyerekeye ingene zirya nzego z'umutekano imaze amasezerano yarusha aragiye no kwerekana ingene izi nzego z'umutekano eh, izi nzego eh, bita za documentation ingene zikora kuko bari bararavye na kera kera zitwa sirete bari baravye na kera ingene izo nzego zakora nabo ugasanga ziriko zirahohotera abantu ziriko zifata abantu zibagiriza ngo bashaka kugira amapude tugasanga nibiki hama aravuga ati n'izi nzego mu mu burundi bwiza bugendera ku masezerano yarusha zorokora neza gutya kubwiza hagati y'akazi na muntu muri rusangi bishobore kwiyongera nico gituma rero eh, amasezerano yashanagara muhumuze ntibivuga ngo abantu ngo ngo bafashe ushaka gufata ubutegetsi ku nguvu ngo bakurikije amategeko y'amasezerano yarusha none yibambiwe hari ukuntu se am- hari ukuntu amasezerano ateganya ko bashobora guhanwa uburyo bashobora guhanwamo ingene bashobora guhanwamo oya amasezerano ntategura ibyo guhana abarundi basezerana ingene bazobana Mm.
bagasezerana ingene bazobana ingene bazosangira iby'ubutegetsi intwaro rusange bazaba barimo ingene izogenda izo nzego ingene zizokora hama bagaheza rero bakabisinya bagashazana ingene iza biragenda mu ngiro ahubwo icagiye guhara neza ni uko kuntu abantu batabandanije bayasigura bayasigurira abanyagihugu ngo bamenye ibiyarimwo urabona n'umunyagihugu ariko barabaza thomas ubona ko benshi womengo ayo masezerano ntibaramenya neza ikiri ngo bagumva ngo abarundi ngo amasezerano yarusha aho karahaze cane kandi no mu byo twamye dusaba twari tuvuga tusa ifo ko abantu bigisha bakamenya igituma aya masezerano yabayeho n'akamaro n'akarusho yazaniye uburundi mu by'umutekano ejide nawe turi kumwe kuri telefone ejide wiriwe mwiriwe mwiriwe tomasi ikibazo cyawe ndamukiriza umutumire arakumva rwose ego kaniniya mwi- mu masezerano y'iyarusha y'ibihumbi bibiri mu bihumbi bibiri bari babyo nta na kimwe kitari cyashyizweko gusa mu burundi dufite ingorane yo kutubahiriza amategeko icyo mbona rero cyoganirwa ko ivyo biganiro ni uko bo- boganira kubahiriza ama- amategeko uko ari kose Ye.
bakubahiriza iryo bwirizwa shingiro rihari nyene yego hama bagaku- ivyo bakaca bagarukira na- no ku buturiko Mm.
mu kuvuga bakubahiriza bakagarukana umutekano n'impunzi zigahunguka hama amahoro akaza mu burundi yeji durakoze murakoze namwe ku gihugu rya amerika iyo ngesanga uburundi irahari sinzi abanyapolitiki badutwara kubera ngo irahari yuko ibintu byinshi usanga byanditse mugabo mu gushaka kubishyira mu ngiro ugasanga barakwega amaguru ibitabo birandikwa ayo masezerano yarusha turayafise turetse n'ibyo hari ibindi bitabo bivuga ibica bibana birori by'intwari bereye by'amasitrategi national de bonne gouvernance hari iby'amaviziyo twan- ugasanga ibintu byinshi by'intumbero nziza mugabo biraryamye ntawe ubizi ntawe uzi ikirimwo ugaca ubwira n'ubwo rwaruka cyane cyane ruko rurakora ukavuga ati mbega urwaruka rw'ugu ru- ruzi ko kazoza ka kazogenda gute urumva igihe rero dufise ingeso y'uko ivyo twandika ca tubishira mu matiriware ntituvyumva akamaro bidufitiye ngo tubishire mu ngiro karacahaze kandi iyo ngendo vrema irahari muri igihugu c'u Burundi natwe turayibona twama turiko turasemerera ngo abantu bahindure kuko kwandika ibitabo ari vyo tuja kubika ama- ata akamaro biba- bibiheza ngo bitumarire Mm.
urumva binagahaze cane gakomeye muri iki gihugu c'u Burundi ico nacemeza weji davuze niyo mpanuro boyiha kuko naho boza gusezera bakagaruka ngaha anyi intwari igumigenda kwa kundi by'iterambere bi- bi- bisubira inyuma ukudusezera mu mengo bashaka kugu- kugu- kutashira mu ngurika iyo ni ingorane ese nk'ubwo ngubwo ko haba hari inzego z'ubutungane i- iy'amategeko ari aho ngaho mu bitabo gusa baga- bagafungirana hariya izo nzego ntacyo zishobora gukora erega n'izo nzego ubwazo nyene niyarusha bari bazihaye intumbero ingene zizogenda izo nzego z'ubutungane kugira zikore neza uko zategeza gukora baravye muri kahise naho nyene barazinenze aravuga ati no mu vyatumye igihugu cumi kigira ingorane harimwo ivya- ivyerekeye ubutungane reka tubugorore ku buryo n'umunyepolitiki azoza atazoza arabyitwaza mu guhohotera abandi canke mu guku- mu kubukoresha ku nyungu ziwe urumva rero muri ico gihe niho tusanga rero bavuga bati dufate n'ubwo butungane rero tubuhe intumberiye naho uraca baje ibyo bitabo bindi vyaje bikavumwe n'ubutungane bwokora mbere harabaye n'inama rukokoma ikomeye cane bita etage nero de la justice ikavuga byinshi mu vyohinduka mugaca usanga hageze gutangura kuvuga ati bije mu ngiro Mm.
ugasanga biragoranye ugasanga na raporo dutangura kugira bije mu ngiro biriko biragorana naho rero ahantu barundi bakwiye gukosora gukosora sinzi ko hari abaraca babona yuko gushira mu ngiro za reforme zimwe zimwe bitwara inyungu zabo mugabo ahanini hose te- harakenewe leadership ubuyobozi nyene bugutegereza kuba bwumva yuko ivyo bintu bisaba amahinduka izo reforme kugira igihugu c'u Burundi ki- cinanate ki- ki- ki- ki- gitere imbere kibe stable birakenewe cane
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose eh, kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa com ku batashoboye gukurikirana amakuru eh, twabashikirije uno munsi twavuze mm, ku ihuriro ry'ababuza ababo n'abakozwe ko n'ubwicanyi bwo mu mirongo irindwi na kabiri basaba inama nshingamateka na nkenguzamateka by'u Burundi kwemeza mu mategeko ku bwicanyi bwakorewe abahutu ari ihonyabwoko ibiganiro rero twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye Eh, ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika rirabandanya